mubikurikiye ko mwabikurikiye murakarama
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwemo basuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri afurika y'epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende abayigwamo bariyongera buri munsi iki gikorwa cyatangiye atari ukuvuga gusa ngo ni uko bashyigikiye gusa uwari umukuru w'igihugu babijyanye mu buryo bugaragaza ubwoko ntabwo wafatwa ku muntu umwe w'umuzuru tuzaza natwe tumurwaniriza uyu ni josh kalisa umunyarwanda utuye mu mujyi wa johannesburg mu gihugu cya afurika y'epfo mu Burundi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano Gervais Nderakobuca kuri uyu wa kabiri yamuritse ibyo inzego ashinzwe zagezeho muri aya mezi cumi n'abiri ashize leta zunze ubumwe za amerika zemereye irani gukoresha amafaranga yari yarahagaritswe ngo yishyure imyenda ibereyemo ubuyapani na korea y'epfo izo nkuru n'izindi ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika y'epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende abayigwamo ni nako biyongera buri munsi ni inkuru twateguriwe na thomas kamirende imyivumbagatanyo imaze guhitana abantu mirongo irindwi na babiri abandi barenga igihumbi na magana abiri bamaze gutabwa muri yombi ariko ntibica intege abasahura n'abatwika ingaruka ni nyinshi dufate ingero ebyiri gusa ibigo bikingira covid byafunze imiryango kandi iyi virusi iraca agati cyane muri afurika y'epfo igihugu cya mbere yakozeho kurusha ibindi ku mugabane w'afurika naho radiyo alex fm imaze imyaka makumyabiri n'irindwi ari ijwi ry'abatagira ijwi barexandra mu nkengero za johannesburg yafunze abasahuzi bayiteye baramenagura banyaga n'ibikoresho byayo nka za mudasobwa nini n'intoya zigendanwa mikoro n'ibindi byinshi byose hamwe bifite agaciro k'amadolari ibihumbi magana atatu na mirongo itanu nk'uko umuyobozi wayo takarane nemangowe yabitangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye amahirwe abakozi bose ba alex fm ni bazima bose bashoboye gucika ababateye barahunga ariko nemango we avuga ko nta mupolisi cyangwa umusirikare n'umwe wari hafi aho nyamara perezida ramaposa yohereje abasirikari ibihumbi bibiri na magana atanu mu mihanda gutera inkunga polisi byarenze umushumba wa kiliziya gatulika y'isi yose papa francisco yavuye mu bitaro nyuma y'iminsi icumi yari amazemo ni inkuru nanone twateguriwe na thomas kamirindi nk'uko abanyamakuru bari bamutegereje hanze y'ibitaro babibonye papa francisco w'imyaka mirongo inani n'ine y'amavuko yasohotse yigenza yinjira mu modoka ifite ibirahuri by'umukara yicara mu ntebe y'imbere iruhande rw'umushoferi nyamara abaganga bamubaze amara ku itariki ya kane y'uku kwezi umuvugizi we mateo bruni yatangaje ko ari mu nzira ataha iwe yabanje guhagarara kuri bazilika saint marie majeur hagati mu mujyi wa roma avugira isengesho imbere y'ishusho ya bikira mariya nk'ikimenyetso cyo gushimira ko yavuwe neza no gusabira abarwayi bose by'umwihariko abo bahuriye mu bitaro buri gihe ndetse n'iyo avuye mu rugendo mu mahanga papa francisco ajya gusengera muri iyi bazilika mbere y'ibindi byose azabanza aruhuke mu minsi iri imbere kugera ku rugendo rwe mu mahanga rutaha azajya muri hongiriya ahamare amasaha make no muri slovakia kuva ku itariki ya cumi na kabiri kugera ku ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cyenda
leta zunze ubumwe za amerika zemereye irani gukoresha amafaranga yari yarahagaritswe ngo yishyure imyenda ibereyemo ubuyapani na korea y'epfo ni inkuru twateguriwe na timu ishimwe mu gihe ibiganiro byo kubyutsa amasezerano ashobora gutuma ibihano byari byarafatiwe irani bigabanuka kubera umugambi wo gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi uyu munsi kuwa gatatu leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko irani yemerewe gutangira kwishyura imyenda yaribereyemo ubuyapani na koreya y'epfo nubwo ariko bimeze gutyo amerika ishobora kugumishaho bimwe mu bihano bishobora kugira ingaruka ku makompanyi akorana n'amabanki muri irani mu rwego rw'ubukungu minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika yavuze ko yemereye amakompanyi y'ubuyapani na koreya y'epfo gutangira kwakira inyishyu zivuye muri irani ibi bihano byari byaragiyeho muri bibiri na cumi n'icyenda ku butegetsi bwa donald trump wahoze ari perezida wa amerika umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga hano muri amerika yavuze ko minisitiri wayo anton blinken yashyize umukono ku mpapuro zivanaho ibihano ndetse akanongera igihe cy'iminsi mirongo icyenda mu gihe bishoboka ko gutangira kwishyura iyi myenda bishobora gufata igihe
timu ishimwe arakomeza nanone atubwira inkuru ijyanye n'uko ibihugu by'ubudage n'ubufaransa byishimira umushinga wo gutangiza ubwoko bushya bw'ifaranga rya yero rikoranye ikoranabuhanga kuri uyu wa gatatu minisiteri z'imari y'ubudage n'iy'ubufaransa zishimiye icyemezo cya banki nkuru y'uburayi cyo gutangiza umushinga zivuga ko ari ingenzi cyane mu gushyiraho ifaranga rya yero rikoranye ikoranabuhanga ibihugu byombi birahamagarira n'ibindi by'uburayi bisanzwe bikoresha ifaranga rya ero gushyigikira uyu mushinga mu itangazo ibihugu byombi byasohoye bivuga ko iyi gahunda yo gutangiza iri faranga rikoranye ikoranabuhanga ifite uruhare rukomeye ku baturage b'ibihugu by'uburayi kandi izashingira ku cyemezo cya politiki kigomba gufatwa muri iryo tangazo ubudage n'ubufaransa byasabye ko hakenewe uruhare rw'ibihugu haba ku ruhande rwa politiki na tekinike kugira ngo babashe kumenya uko basobanurira abantu iby'iri faranga rigiye gukoreshwa
barakoze timu ishimwe na thomas kamilindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari muri afurika y'epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende abayigwamo bariyongera buri munsi kugeza ubu iyi myivumbagatanyo imaze guhitana abantu barenga mirongo irindwi abandi barenga igihumbi na magana abiri bamaze gutabwa muri yombi ariko ntibica intege abasahura n'abatwika ni imyivumbagatanyo yatewe n'ifungwa ry'uwari umukuru w'igihugu Jacob Zuma iyi myivumbagatanyo iri mu ntara ebyiri arizo KwaZulu Natal ibarizwamo umujyi wa Durban wa gatatu mu bunini ku rwego rw'igihugu na Gauteng irimo Johannesburg umujyi wa mbere ku murongo wa telefone navuganye n'umunyarwanda Josh Kalisa utuye mu mujyi wa Johannesburg mubaza uko ibintu byifashe ubu hano muri johannesburg ni umujyi wibasiwe kubera ku cyumweru nibwo twatangiye kubona ibikorwa by'ubusahuzi ibikorwa byatangiye bivugwa ko abarimo kwigaragambya cyangwa se abarimo gukora ibyo bikorwa babikora nk'uko babivuze kubera ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma ariko byahereye mu yindi province ya KwaZulu Natal ho byagiye bigaragara mu duce dutandukanye ariko cyane cyane mu mujyi wa Durban ariko ubu hano naho haza kwibasirwa kuva ku cyumweru kugeza amagingo aya uduce twinshi cyane cyane udutuwe n'abirabura niko nabivuga niho twibasiwe aho bibasiye ibikorwa bagasahura nk'uko mwabigiye mubibona mu mashusho nk'uko wari ubivuze ibi bikorwa byatangiye mu ntara ya kwazulu natal ndetse bikomereza mu ntara ya goteng ariyo ntara uh, umujyi wa johannesburg urimo umuntu yakwibaza ese mu zindi ntara usibye izo ebyiri ibi bikorwa byo ntabwo bihari urebye mu zindi ntara nta bikorwa twari twumva bisa gutyo byahabaye usibye n'ibyo n'abantu baho muri izo ntara zindi abantu bagiye bagaragaza ko badakeneye kandi badashyigikiye ibikorwa bisa gutyo bigenda bikangiza ibikorwa remezo ni ukuvuga na hano muri johannesburg niho niho hantu hibasiwe mu ntara ya kawutengi cyane ariko wavuga uti umujyi nka pretoria nawo muri ntabwo ibikorwa ntabwo bisa nk'aho byagiriye muri ubwo muri ubu mujyi cyane nubwo hari ahantu hamwe na hamwe byagaragaraga ko byashoboka ariko ntabwo byabaye cyane nubwo hari hamwe mu duce kandi natwo dutuwe n'abirabura niho hagiye hagaragara ibyo bikorwa by'ubusahuzi ariko mu zindi ntara ntabwo bihari kandi n'abantu batuye muri izo ntara bashizeho umugambi wo kuvuga ngo turarinda ibikorwa byacu ntihagire umuntu uduteza imvururu kuri wowe kuba ibikorwa bigaragara muri izo ntara umuntu yavuga ko uh, zituwemo cyane n'abirabura ubona impamvu ari iyihe yatumye ibi bikorwa bisa nk'aho noneho byabaye urugomo uh, byibasira iyi mijyi cyane cyane iri muri izi ntara za kwazulu natal ndetse na huateng nk'uko na perezida siramaposa yabivuzeho ibi ni ibintu bifite ishusho irimo ikintu cy'amoko muri kwazulu natal ubundi ni ahantu hatuwe nyine n'abantu bo muri kwazulu natal ni abajuru benshi ni ukuvuga ko iki gikorwa cyatangiye atari ukuvuga gusa ngo ni uko bashyigikiye gusa uwari umukuru w'igihugu babijyanye mu buryo bugaragaza ubwoko ntabwo wafatwa ku muntu umwe w'umuzuru tuzaza natwe tumurwanirire niko byatangiye niho ishusho ritangira ntabwo ryaza no muri hawuteri rikibasira cyane cyane umujyi wa johannesburg ni uko hariho abimukira bava muri iyo ntara bimukiye muri uyu mujyi nabo bafiteho ubwinshi n'uduce batuyemo twinshi nitwo twatangiye kugaragaramo ibikorwa by'urugomo byo kotsa amapine gufunga imihanda gutera abantu amabuye kurasa ikindi kiyongeraho nk'uko wari umbajije ahantu hari abirabura benshi ni ikintu kibabaje cyane kubona ko ibikorwa remezo byatwitswe kandi ntabwo basahuye gusa bashingiye kuvuga ngo hari uwo bashima bashimye n'abantu n'abirabura bafite amaduka bafite ibikorwa remezo muri utwo duce mbese ni ibintu nk'uko nabivuze kare ni ibintu bishebeje ni ibintu bishebeje ni ibintu bidafite agaciro kandi twese twakwigiraho ariko ukabona ko bifite inkomoko yo kugira ako kantu k'ubwoko ko kuvuga ngo twakora ibi kubera ko hari umuntu wacu umwe wakozweho rero tugomba kwirevoluta tugakora ibikorwa nk'ibyo hanyuma se kugeza kuri uyu munota nk'uko twabivuze kare abantu barenga mirongo irindwi bamaze kugwa muri ibi bikorwa by'imyivumbagatanyo ubu ngubu aho mu gihugu umwuka wifashe gute n'iki leta irimo gukora kugira ngo ihoshe izo mvururu kuwa mbere perezida amakosa yabigezeho agaragaza ko bemeje abasirikare ibihumbi bibiri magana atanu koherezwa gufasha polisi mu duce twibasiwe ariko cyane cyane n'ejo habayeho inama ikomeye y'abaminisitiri bashinzwe ibintu bya sekirite bagaragaje ko hari ibikorwa byinshi byari byibasiwe mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ibintu byaje gitumo hari abantu babiri inyuma bashobora kuba bari bafite n'inzego zikora muri leta babiteguye ariko badashyigikiye leta iriho cyangwa se banayikozemo cyangwa abandi bakiyikoramo umbajije mu kanya gato mvuye muri inasiti ya johannesburg nubwo ntuye kure gato nayo ariko naciyemo nubwo umujyi ucecetse nubwo nta muzima nubwo ibintu byose bifunze ariko kameme n'imihanda yari yafunzwe yari no go zone ubu yafunguwe imodoka ziragenda bizinesi zirimo gusubiraho gusa haracyari ikibazo iyo tuvuze muri kwa natali haracyari ibikorwa byinshi byibasiye by'urugomo baracyatwika bavuye mu arimantasiyo batangiye kujya mu nganda Josh Kalisa umunyarwanda utuye mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu uhaye ijwi ry'Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe muri icyo gihugu ndagushimiye cyane murakoze mu burundi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano gerve nderakobuca kuri uyu wa kabiri yamuritse ibyo inzego ashinzwe zagezeho muri aya mezi cumi n'abiri ashize birimo gukura ibirwanisho mu baturage batabifitiye uruhushya kugaruza umutungo wa leta wanyerejwe ungana n'amafaranga y'amarundi arenga miliyoni esheshatu no gucyura abarundi bari impunzi hafi ibihumbi mirongo inani ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda igisata umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano ashimikira ko cyane n'umutekano no kurwanya abagizi ba nabi aha umushikiranganji Gervain Ndirakobuca yibutsa ko habaye ibitero bitari bike bigahitana abantu benshi mu gihugu mu nama yagirishije baburumatari n'abatwara amakomine yose y'igihugu inyuma yaho agahita iganira abamenyesha amakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nderakobuca asigura ko igipolisi cyakoze uko gishoboye mu gutabara abanyagihugu naho hatabuze abahasiga ubuzima yerekanye ko habaye ugutuza abo bagizi ba nabi abafashwe bagashengezwa imbere y'ubutungane ikiringo caranguwemwo ivyo bikorwa ni kuva mu kwezi kwindwi umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu harasambuwe utugujya na mirongo ibiri n'icyenda tw'inkozi z'ibibi hafashwe inkoho mirongo ine na zitatu zimwe bita karashinikove inkoho zibiri za fara inkoho imwe ikoreshwa mu gutera amabombe ibisasu ntezwantoki mirongo itanu n'indwi byo ku rugamba ibisasu ntezwantoki ijana na bibiri byo kwikingira harafashwe hongera harakorerwa amadosiye abapolisi ijana na batanu bagirizwa ibyaha abantu bagirizwa ibyaha bakorewe amadosiye ni ibihumbi bitatu n'amajana umunani na mirongo itanu na batanu ubwo bushiranganji busanzwe bujejwe iterambere ry'amakomine burashima ko bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga arenga imiliyaridi zitandatu mu ntumbero yo kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta nderako buca aravuga n'izindi ngengo ruhasha zafashwe muri ico gisata kurwanya igiturire no gutoza amakori n'amatagisi catumye hiyongera amafaranga imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni majana abiri na cumi n'umunani n'ibihumbi majana icyenda mirongo umunani nane inyamirama cumi na zitatu zarahanywe kubera kurya igiturire barahagaritswe mu kazi abatoza kori ba kera bahora batoza bashyira mu mifuko yabo mu gihugu cyose abanyabigega b'amakomine bose barahinduriwe imirimo ku bijyanye no gukurikirana itozwa ry'amakori n'amatagisi mu ntumbero yo kuduza amafaranga atozwa mu makori n'amatagisi mu makomine yamaraha umuhinga mu by'ubutunzi faustin ndikumana abona ko bidahagije ahubwo hakwiye kongerezwa inguvu mu ikoreshwa neza ry'amafaranga aba yagarujwe mu bigega by'amakomine faustin ndikumana kuri mikoro y'ijwi ry'amerika aya ariko aratozwa niba yagwiriye urashyira mu kigega ngaho ntubugemuye abatangiye kugira nabo ngo babikore uko bishakiye nicyo gituma n'ubushikiranganje aho naho nyine bwohagabira gushikana no guha umucunze none bitagenda gute amasoko ariko atangwa gute ahera agira akoreshe gute aragwiriye mbwashikiye ahandi nyene hanyuma ikindi ni uko nyene abarongoye umugambwe nabo uri ku butegetsi bogerageza kugurura ingendo shasha abantu ntibazi baruvuye ko bagiye mu mabanga umingo bagiye gutuburura bidaciye mu mategeko ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu bumenyesha kandi ko bwafashe n'ingingo yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu gutanga mu mwanya muto impapuro za nkenerwa nka pasiporo n'izindi hakiyongera ko kwakira impunzi zirenga ibihumbi mirongo irindwi n'icyenda zatahutse no kuziha impapuro zibaranga muri karengane itangwa ku munsi umwe urupapuro rw'inzira rutangwa ku minsi ibiri urwa sepejere rutangwa mu minsi ibiri urupapuro rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi itatu impunzi z'abarundi zingana n'ibihumbi mirongo irindwi n'icyenda amajana ane na mirongo irindwi zaratahukanywe haratanzwe impapuro ziranga abahungutse ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'ijana mirongo ibiri na zibiri ubwo bushikiranganji nibwo bukomeye mu gihugu kuko itegeko rigushiraho ry'umukuru w'igihugu ryahurije hamwe ubwahora ari butatu pyeklave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika abanyamabanga nshingwabikorwa barindwi b'utugari two mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bavuga ko begujwe ku gahato umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean batiste ndabananiye yakurikiranye iyi nkuru jean dodier ngabonzima ni umwe muri abo banyamabanga nshingwabikorwa iyo mbyanga bari kumva kuko banarabimbwiye mu magambo inde wabikubwiye dm w'akarere yambwiye ko n'intanga gusinya batari narabura icyaha kimfunga uko byagenda kose kuko ngo bagomba kujya muri dosiye yanjye cyangwa bakaza iwanjye kuri tere ko batamara amasaha ane atandatu batari bagirutse bambonaho icyaha kandi kigomba kumfunga ngabo nzima hari icyaha yumvaga bamubonaho nta kintu numvaga babona ariko ndavuga ati batanga n'amafaranga waratekereje uti banaguririra abaturage nyobora bagahita bangusha mu ikosa umva ukuntu uko inzego ziba uko tumeze abantu benshi batabwa muri yombi batabwa muri yombi kubera ko hari inzego zibakuriye zabashyizeho maneko zikabagusha mu ikosa bo ibyaha bakunda gutegeramo abantu cyane cyane ruswa bakatanga amafaranga kugira ngo bayaguhereze yangiza akayita ruswa kandi ntabwo wabura umuntu uvuga ati wenda ndi kugushaka cyangwa se umusanzwe muzeranye cyangwa se umuntu akagushyira ahantu akaguhuza n'umugore cyangwa umukobwa akavuga ngo umufashe ku ngufu jean leonard ndagijimana nawe ari muri aba banyamabanga nshingwabikorwa nawe arunga muryango abuzima bwiyemo ati andika usaba guhagarika akazi bw'ubutazi ndavuga ngo ariko ku kintu twandikisha tuwaberekana yanditse diyemu ubwo yari yivugiye ati ese muri kwanga kwandika twababurira ibyaha cyo kubashyiraho n'ubundi rero adafite imbaraga habushinga akaboko bakabuna ahisemo kuvuga ngo reka ibyo batekereje reka mbibakorere gusa diyemu wa rubavu ibere nibizi ntabyera ahakana ibyo bamuvugaho nta muntu nigeze mpatira kubikora sibyo bo bavuga ko wababwiye uti nimutabikora ntabwo tuzabura ibyaha tubahimbira nimushake mwemere ni amatakira ngo ntabyo ntabyo nababwiye rwose wenda baba bafite nk'ibimenyetso wenda niba ari nk'ijwi bafashe wenda bivuga ibyo ngibyo rwose bagira amajwi batayagira bariyandikiye bazana amabaruwa yabo rwose nta terabwoba nabashyize nta n'ubwo bubasha mfite bwo kubashyira ku iterabwoba ngabo nzima na ndagijimana bavuga ko biteguye guharanira uburenganzira bwabo ngewe impamvu itegeko ryandenganura itegeko rigenga umukozi rivuga ko utagomba gusezera akazi ka leta utari wakamara imyaka itatu ifite kontara ya burundu ubwegure bwanjye babwemera bashingiye kuki ntawe wikora ku kazi urikora ku kazi ujya hehe kuko ari ko kagutunze ninde muntu wakwiyaka ibiryo nkanjye nategereje imyaka ine umwembe nakwaka pansiyo igihugu nagikoreye akubwira ngo banshagishe neza nyiri inyiturano bampenye kunyukana nibavuga ngo barabwemeye yuko nsezera ku kazi icyo gihe nanjye nzakurikirana uburenganzira bwanjye mu mpera z'icyumweru gishize ndagije imana yaragitegereje ibaruwa y'akarere yemeza ubwegure bwe twamenye ko abamaze gusubizwa bahise bandikira umuyobozi w'akarere gilbert habyarimana bateje agaciro ubwegure bwabo usibye n'iyibizi nzabona impa nawe ahakana ukwegura ku gato niba basezeye ku mpamvu zabo bwite ni uburenganzira bwabo ariko ushobora no kubihuza wenda ukavuga utubanza bagiye kubera amakosa n'ubundi bari basanzwe barakoze bo bavuga ko nta makosa bafite ikindi kandi bo bakavuga yuko ari wowe wategetse ko begura ku ngufu dufite ibimenyetso by'uko bo basezeye mu kazi bavuga ko nka diyemu yababwiye ngo muramutse mwanze
ntibagura ibimenyetso bo bavuga ko impamvu yatumye begura bavuga ko mushobora kubahindura ibyaha ubwo sinzi ikintu ushaka gusubiza rero ubwo nubwo nzabona impa atabitweruriye twaje kumenya ko avuga ko aba banyamabanga nshingwabikorwa uko ari barindwi bakoze ibyaha birimo kwiyandarika ubusinzi no kutita ku ngamba zo kurwanya kovide cumi n'icyenda gusa barabihakana bakanongeraho ko nta kintu bazi bapfa n'uyu muyobozi jean dodier zikamabahari ni impuguke mu mategeko ifite impamyabushobozi ihanitse ya dogitora mu mategeko avuga ko ikintu rukumbi cyarengera aba banyamabanga nshingwabikorwa ari uko babasha kugaragaza ikimenyetso cyerekana ko koko bahatiwe kwegura ku ngufu nko gufata amajwi y'umuyobozi abahamagaye kuri telefone biramutse byarabayeho yaba yararenganijwe yabasha kwerekana ko koko yahatiwe kwegura hanyuma akabikora akaba yabibonera ibimenyetso haba yarandikiwe akavuga kwegura yaba yaba mesaje yaba ibaruwa yaba se yaranahamagawe kuri telefone akabasha kurikodinga nk'iyo odiyo ati umunsi uyu n'uyu nahamagawe n'umuyobozi uyu n'uyu asaba kwegura niyo yaba mesaje niyo yaba rikodingi ya telefone uwo muyobozi yamuhamagaye yamubwira ati karakazi karakunaniye egura nibura ako kantu yabashije kukwerekana inzego zindi zamurengaga zikama bariyongeraho ko ya ngingo ya ngabo nziza y'uko yari atarageza ku imyaka itatu itamurengera fernand nkurunziza ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura imicungire y'abakozi ba leta n'iyubahirizwa ry'amategeko mu gutangira yemera ko bajya bakira bene ibi bibazo yabwiye ijwi ry'amerika kuri uyu wa gatatu ko bakenera ibimenyetso mu gukemura impaka z'ababa bahanganye ariko ko n'urega kandi atabifite bamwakira bo bakikorera iperereza yego hari abagana komisiyo bati twahatiwe ariko mu mikorere ya komisiyo kimwe n'izindi nzego iyo uvuga ikintu uba ugomba no kugaragaza ko ari cyo iyo umwe muri bo rero anyuranyije nabyo ariko akihisha mu buryo n'ubundi ndi bwite ngo bw'itegeko wowe uri hirya ntabwo ushobora kumenya ukuri kwabyo nta kibazo na kimwe komisiyo itangaho umwanzuro idashingiye ku isesengura isesengura ni ukubaza ujurira ni ukubaza urwego uwo mukozi yakoragamo ni ugusoma inyandiko zitandukanye ntabwo ari ikintu uza ngo kubwo nta bimenyetso genda kuri nkuru nziza kwigisha abanyamabanga nshingwabikorwa n'ubuyobozi bw'akarere mu rwego rwo kubafasha gukemura iki kibazo byaba ingirakamaro cyane mu gukemura bene ibi bibazo bombi nkuru nziza na zikama bahari badusobanuriye ko nta mukozi ukwiye kwemera kweguzwa ku ngufu ko agomba kwihagararaho ahubwo akarushaho kwigengesera no kwirinda kugira ngo atagushwa mu cyaha mu gihe koko haba hari uwo mugambi usibye ko bo batemera ko aka gahato kabaho mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihe hasigaye amasaha gusa kugira ngo ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ryuzuze imyaka makumyabiri n'itanu ritangiye gukora ni nako abakurikira ibiganiro byacu bakomeza kutugezaho uko babona iri shami ryitwaye mu myaka makumyabiri n'itanu ishize muri aka kanya reka twumve ubutumwa bw'urubyiruko rwo mu rwanda bwakusanyijwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa voa nge ku myaka maze kuva igihe nahereye kuyumva ni radiyo nziho ibintu byiza gusa kuko voa ni radiyo idaheza ni ukuvuga ngo igitekerezo cyose kuri voa kiratambuka cyane ko nta bintu byo kuvuga ngo kanaka avuga rumwe n'ubutegetsi ngo niwe ugomba kuvugiraho gusa cyangwa ngo uyu ntavuga rumwe n'ubutegetsi ntitumuhe amakuru cyane cyane no mu biganiro byayo nk'uko bigenda byisobanura mu mazina yabyo nka dusangira ijambo n'ibindi ikindi ni radiyo iduha amakuru ku gihe ibyo nabyo mu bituma nyishima ikindi voa ni radiyo ifite ubunyamwuga ubu ujyana n'abanyamakuru b'abanyamwuga kuko nk'ukuntu abanyamakuru babo bavuga amakuru muri make ubusesenguzi bakora ikibonezamvugo n'ibindi bintu byose biranga inkuru ikoze neza kandi inonosoye ikindi ibiganiro byabo biza ku masaha meza ni ukuvuga ngo bita kuri pibulike yabo kandi ikindi kintu ni radiyo igira ubufatanye n'izindi ni ukuvuga ngo ibiganiro bya vowe biratwubaka ni radiyo nzima ni radiyo yagize ikintu imara mu guhuza abanyarwanda n'abarundi cyane cyane kubibutsa ubuvandimwe buri hagati yabo na cya kindi bitanga iwanyu mu ntara ni cyiza cyane gusura umuturage ukamubaza uko abayeho uko bimeze ikindi ni radiyo ihuza abantu bari muri diaspora zose ibyo byose rero bituma tuyikunda vowa ni radiyo rwose y'icyitegererezo twifuza ko n'izindi radiyo zose ziri lokale nk'ahangaha cyane nko mu rwanda zagira ubunyamwuga nk'ubwa vowa nkeka ko hari ibintu byinshi cyane bagakwiye kuyigiraho wumva mu myaka makumyabiri n'itanu iri imbere ku rubyiruko hari ibiganiro by'umwihariko wumva byakwibanda ku rubyiruko murakoze cyane mbona mu myaka makumyabiri n'itanu iri imbere ikintu viyowe ishobora gufasha urubyiruko rwo mu rwanda no mu burundi icya mbere ni ikiganiro bajya bahuriraho nk'urubyiruko rwo mu bihugu byombi bibiri bakaganira ku bibazo byugarije urwo rubyiruko rwombi by'ubushomeri ikindi kintu cya kabiri ni ikiganiro cyibanda ku muco ku buryo urubyiruko rwazajya ruhura rukaganira ku kintu bita umuco tukibukiranya cyane cyane ko umuco mbona ugenda ucika muri bihugu byombi ndetse no mu isi cyane cyane muri afurika muri rusange aho ubona abantu biyambura idantite yabo bagashaka kuba nk'abandi ikindi kintu cya gatatu ni ikiganiro gikangurira urubyiruko kuva mu biyobyabwenge bikaba ari nk'inyunganizi n'ubundi iyo kuri cya kiganiro gishabikira kuki ku bibazo urubyiruko rufite by'ubushomeri kuko akenshi urubyiruko rushomere nibwo rujya mu bintu bidafite akamaro muri make viyowe ikoze ibyo bintu ko ari bitatu ibyo biganiro ko ari bitatu ikabihuza mbona hari icyo byafasha urubyiruko rw'u rwanda n'uburundi murakoze ibiganiro bimwe na bimwe bitambuka kuri voice america tugerageza kubyumva nyine ariko ntabwo tubyumva ijana ku ijana nk'igihe tubonye umwanya dufungura radiyo tukaba twabyumva bimwe na bimwe ikiganiro kinshimisha navuga ko ari redakisheni amakuru ajyanye na politike n'andi ari gucaracara ku isi muri rusange niyo makuru nkunda kumva cyane kuri voice america nibyo binshimisha cyane kumva nyine nibyo nshishikarira kuba nakumva kugira ngo menye aho igihugu cyanjye kigeze menye n'aho isi muri rusange igeze cyane cyane nk'iki gihe cya covid cumi n'icyenda abo bari abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga ku myaka makumyabiri n'itanu ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ry'ijwi ry'amerika ritangiye tubibutse ko namwe tubatumiye kugira icyo muvuga kuri iyi myaka makumyabiri n'itanu ishize mukurikira ijwi ry'amerika mushobora kohereza ubutumwa bwanyu bwa videwo cyangwa amajwi ku rubuga rwa whatsapp rw'ijwi ry'amerika nimero ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe twongeye kubashimira kuba mwarakomeje kubana natwe